Blog Talk Radio.
ninde wakwireba kabona ari kamara ninde wakwirengagiza abo bangana ninde ubona amahari hari inzira nyayo dore intego nimwe dukorere rimwe dore inzira nimwe tugendere hamwe dufatane urunana utizanye intege abagiye inama imana irabasanga dufatane urunana bizaba umurage abacuruza amoko bayaburira isoko dufatane urunana tubitoza abato mu muco karande tubegere hamwe abashaka intambara barindira ubusa dufata umugambi tubwizanye ukuri twandika amateka azira ubuhemu tureka amatsiko tweme kuba umwe
kimwe
Ikinamico. Ikinamico. Ikinamico. Ayy! Ikinamico gihawe intebe koko pe muri bene kinyarwanda ariko sinjye mucuranzi warimbye ati noneho ndemeye Ingo bazana abasore barambagiza bamara kwemerwa abayoborwa bahinduka imba imbata Mm, abayoborwa bagahinduka imbata Hmm. yumva ingoma zizindiye bagakoma amashyi ngo bararutse baruhuka iki se da ngo nyamara zose zikavuga kimwe abakaraza bagahinduka abakaraza bagahinduka mwo kanyakwamo kandi ingoma zivuga kimwe ariko ko ibi ni ibiki mwakabyaramo mujye munyumvira hariho umuyobozi yiruka bikanga umuyobozi wacu kumera cyane barakora cyane uteruye wese amakuru yanyu amakuru ni meza kandi aruta bikanga barakomeza uretse muganga w'urubuga gerageza kuvuga cyane simbumva kandi ntakubaza gazibe muratangaza iki aba murubura ya ni ubukonje gusa no kwirirwa twihishe mu nzu famiye se bari aho bose bari aho barakomeye mede ya baratse turi aho ariko muri iyi minsi ntabwo byoroshye ahubwo ubu nari guhamagaye nari mfite n'uburakari bwinshi kubera ko inshingano zawe uko usanzwe ubikora ndabona byaratandukanye Jessica, hari ibintu byabaye ntiwampamagara kandi uzi ko hari ibyo ngomba kubafashamo Ah. none ntabwo wamenye ibyabereye aho ngaho oya ntabwo nabimenye bagenzi banyu aho ngaho ntamenye ko harimo bamwe basigaye bashaka kubaza ibintu by'ibibazo bashaka ibibazo ibisobanuro bitabareba bashaka kumenya ibintu bireba ubuyobozi bwo hejuru gusa ntabwo bigeze biga oya ntabwo nabimenye ibyo ngibyo Mhm. none rero inshingano zawe zigenda zigorana cyane kuzumiza kuko hari abantu aho ngaho bagiye basaba ibisobanuro ku mikorere yacu ibyo narabyumvise aha kutampamagaye ngo tubikemure hakiri kare ntabyumvise rwose ntabyumvise ariko byari bitarafata indi ntera ubu rero nari nguhamagaye nyine kugira ngo turebe uburyo twakemura icyo kibazo ndashaka ko ubimfashamo uzi ko usanzwe ukorera akazi kandi ugakora neza ariko ndashaka ko mu buryo bwose uzitwaramo nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko mbifite mu ruhare nk'ako kanya urabyizeye neza ndabyizeye cyane humura ubu n'ikintu nshaka ni uko abo bantu bose bakora lisite yabo bose tukareba uburyo twabasha dutesha cyangwa se tukabashyira mu kato ndetse na wa wundi uri mu zungu bumwe kugira ngo namwibuka cyangwa namuzi uwo nawe namubona namubona namubona wa wundi aho yahaganiye Eh, kugira rero hatangiye kunanyarana kandi ujye wibuka icyaduhuje njyewe niyemeje kuzabacyura muzi aho nabakuye ko hameze muri abantu mutari mufite aho muhagaze mutari mufite uruvugiro ingengabitekerezo bemereye nabi za gacaca zibaheza hirya no hino zihuye mbaha ijambo ibyo ngira ngo byabaye igihamya cy'uko nshobora kubageza kure ubwo rero icyo ngicyo ugamije kubakorera ariko byose bizakorwa n'ukuntu muzajya namuyumvira ni ukubacyura nkabacyura nkabasubiza mu gihugu cyanyu uranyumva neza Eh, ndakumva fande bitabikangwa abo bose abo bose bagenda babaza ibisobanuro ni abantu babanga banga gusobanuka banga kadashaka ko mutaha ariko njyewe ndashaka kubacyura ariko nari narabikubwiye narabikubwiye rwose nari narabikubwiye ibyo bintu nigeze kuguhamagara numva batangiye gusakuza babaza ibibazo Ndaku- ndaguhamagara ngo mbikubwireho ko hari abarimo gushaka gusaba ibyo bisobanuro nyine ariko se tuzabigenza dute ko mbona bizatugora rwose
ariko uzi ko wanyibagiwe wibagiwe uko nkora kubashyira mu kato tuzabanza dukoresha amanama tuzabanza dukoresha amanama bigaragarire buri muntu wese ko dufite inzira tunyuramo kandi zifatika hanyuma tugahita tubashyira mu kato duhereye muri ayo manama mujye mwibuka ko ibintu byose mbabwiye bigamije kubacyura ubwo ni uguhomba rero kubishyiramo ingufu nyinshi cyane uranyumva neza Eh, nanone rero ufite ibintu wabimfashamo
ariko ibyo bintu twabikora ariko ndumva bikomeye cyane ubuse naba mwarabitekerejeho neza afande uteruzi kuva twamenyana ubona ntatekereza atekereza n'ibintu babyo byose bigenda bicamo n'ubu ngiye kubakiza abantu babanga ntabwo kubacyura nabyumva muracyari mu murongo w'abashaka gutaha umuteruzi urashaka kungucyura
turashaka gutaha rwose ni nayo mpamvu twabisoje ngo muducyure
yego ibyo rero birasaba ko unyumvira ugakora ibyo ngusaba nta zindi mpaka
rega ikibazo gihari kinakomeye ni uko uriya nyine wahoze atuvuganira uribuka ko ari umwe mu- mu- mu- mu batangije igikorwa hanyuma kandi n'abariya nyine ba- ba- ba- bari hano mu- mu- mu majyaruguru iwacu bariya nyine ni abantu batangiye kuva kera kandi bakora ibikorwa bihambaye none se kubahagarika ngo usohoke biragoye umuteruzi ndakumva ndakumva ubu ngubu ibibazo utangiye kujya mu murongo w'abandakaza kandi uyu muntu ntiyizera ko iyo mpaye inshingano hazuzuza nta zindi mpaka nakubwiye ko abo bantu icyo bagamije ni ukutabacyura ngo ntabwo bazigera babacyura ibyo bakora byose baba bara- ba- barabaye za fondateri cyangwa se n'abakora ibyo bikorwa ujye wibuka ko ari ibikorwa bibarwanya kandi bitazabacyura niyo mpamvu ngiye ibyo ngusaba niba munyizeye ko nzabacyura mugomba kubyubahiriza nta zindi mpaka nta no kwibaza kuri abo bantu yewe icyo ni gusaba ni uko abo bantu tubashyira mu kato vuba bishoboka urumva ari ibintu bishoboka ari ibidashoboka ngo gutaha sinzi uburyo nzabacyura mutangiye kunzanaho amananiza kandi mujye mwibuka ko aba bose bari mu kugenda batunaniza bakagenda babayobya mwebwe ntimuzabe muri uwo mutego kubera ko igihe nikigera abanyuzuye mwese tuzabakirira mu mahoro kuri sitade amahoro urahibuka urahibuka kera
ndahebuka neza hariya niho Sitade nziza cyane.
yego hariya niho nshaka kwakirira hamwe n'abazaba banyumviye bose abatazanyumvira humura nzabakirira muri rwabayanga uranyuma
ndabumva fande ni uko bigomba kugenda
ndashaka no kubuza inshingano zawe icyo kibazo kikarangira
ibyo nabyumvise rwose murabyatinda ariko si ubundi wa mugani abantu bashaka kutwaka ijambo kandi twarabyihaye abantu bashaka ko tutazataha mu gihugu cyacu yewe reka nze nkwereke reka nze mfungure orudinateri erega amabara ubundi biba yicaranye reka nze gusa nuzuzemo amazina yabo ubundi umurabyatinda nahise nziboherereza rwose none hari ikindi kibazo waba ufite hari ibindi bibazo bibazwa n'abo bantu ngo mbega umusigejereje mu nzira
yeee umva nari mfite akandi kabazo rwose gira bwangu gira bwangu iminota yawe nta kabazo rega urumva urabona uriya mugabo umwe uriya wabuze urabona uramureba ubuze ko habuze rero
uriya nyine bavuga ko yagiye kandi mufitanye ibibazo wowe bakuvugamo cyane ko ngo mwari mufitanye ibibazo
bose nta uriya yewe umva reka ngusobanurire ufite icyapani n'abariya nyine bo mu majyaruguru uvuga barimo kubaza rero ibibazo byinshi rero muteruzi muteruzi umva utangira nawe kunanira turavugana bimwe ukabyemera nkabona wafashe umurongo wakurikiye hashira akarindwi wongera nkabona ugeze impungenge cyangwa impagarara biragoye rero gukorana nawe ibyo buzima birakundakaza ugende wicara utekereze niba ushaka gutaha niba ushaka ngo ucyura ndabishaka ngewe uburakari bumaze kuba bwinshi ndagiye
ngaho genda kose mwoka byaramye ibi bintu ndaza kubisohokamo amahoro none se ko rutarifane rutarikangwa mbona yarakaye yarubiye ariko kandi nareba amashuri yanjye nize n'ubu buhanga n'ubuhangare bwanjye kuko ku ngende n'ubwinjiji ibyo bantemetse byose mbimire bungoni ikigaragara cyo urabona rwose ko bashaka ko hari icyo nkora ariko se ibi bintu koko nkomeze mbebereye mbireke bitambuke yewe reka ndebe aho byerekeza
tutero ibyo mwavugaga byose nasuhuza byose nabikurikizaga ariko ziko ibyo mugiye kuzazanira abanyarwanda tuzabyakiriza tuzabifatisha amaboko abiri ariko se niko rutero koko koko mugabo wanjye ko twashakanye tukaba twarabyaranye niba akazi wakora ko guterura amakarito n'ibidomoro niba karangiye waza ahubwo ukicara hano hasi tuki- tukarera aba aba bana twabyaye ukambabarira ukava muri izo politiko kina za mpemuke ndamuke ariko mana yanjye koko kuki amateka atabigisha yewe ndamwibaza gusa ko akari agahomamunwa arakumira ukamara tubihekane ku mugani wawo w'abapfuye
umva mbese ariko si wowe ateye aturuka hirya ariko si wowe igihe bakubwiriye ko politiki ari ukuzikinwa ntabwo ubyumva reka dore reka nkubwire urapima ugapima ikirere ukareba ko bigana kandi rero buriya hari icyo tugamije ikintu tugamije ni uko ijambo turigumana reka nkubwire wowe ngirira icyizere gusa ibindi uzaba ubireba inyungu zizaboneka rwose humura
ubwo mugirire icyizere wabanje tukakirinda ubu koko wakubaza niba wifitiye icyizere wamubwira ko wifitiye icyizere usibye nawe shobuja uriya we we icyizere aragifite mu byo akubwira aha umva nkubwire mba muri iyo mikino nta kindi yewe ngo asabye ndakwirinda
humura rwose humura rwose umugore wanjye humura marita bizagenda neza kandi uzabona inyungu yabyo mu minsi iri imbere
Thank
何がちゃんのఉదరుదే
arakoze ko ndi umutimanama we kugira ngo ashire ibishishije uruja rutarikangwa akiyirangagiza inama zuba akazamarita bashakanye nyamara ngo bitabu cyane ayandi reka dutagira ikizahava ese n'amahoro utabikangura ibiyandi nta mugwa amahoro murahisiwe
zipfa kudutsinda dutsimbaraye ku ngeso mbi zitsindagira ibidakwiye bikubiyemo imbogamizi zugutera umutekano nguzutera rwaserera usesereza basugire utengere y'urwango n'iy'imibereho myiza itabangamiye rubanda aho kuba rwiza umwanga ikabunganira mu yabo ni rurya rukundo rukwiye rukubiye mu murage mwiza uzira amazimwe n'ikizizi wanga ikizira cyica ubuzima n'amahirwe nyirizina nyine tuzingiyeho kubaho neza mu izina ry'abariho none dutekereza no kubazaza nimboneza muba nishobotse itabuze ubwigenge ibyo tugamije undi wese mu byo akunda kandi iraha abandi induru n'umuhuza wacu twese udahungabanya abo tubana ukazira umutima uwutera igitugu kuko amahoro ntacyo atwara